ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mutwumvira ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu uradukurikira kandi kuri facebook na youtube kuri radiyo yacu no kuri site yacu wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com hano muri studio ya karindwi muri kumwe na jeffrey mutagoma ni umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri sanga ikoranabuhanga rya telefone na interineti ryahinduye ibintu byinshi ku isi kuva aho rivumburiwe harimo uburyo bwo koroshya itumanaho gusangira ubumenyi n'amakuru n'ibindi byinshi bijyanye n'iterambere aho rero havumburiwe imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga nanone bwongeye kuba uburyo bwo gusangira amakuru ahuriweho na benshi no kumenyekanisha ibintu mu buryo bworoshye kurusha uko byahoze gusa nubwo hari byinshi byiza byazanywe n'iri terambere uko iminsi ihita bigenda bigaragara ko rigenda ritera n'ibindi bibazo bibangamiye abarikoresha rimwe na rimwe mu buryo bubaguye getumo urugero ni nk'uburyo imibanire y'abantu n'ubusabane bigenda bisubira inyuma bimirwa n'inyota y'amakuru aturutse kuri ubwo bumenyi bushya muri iki kiganiro turi kumwe n'umuhanga mu byerekeye imitekerereze n'imigenzereze ya muntu dr albert gakwaya kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'ibibazo ku mibanire y'abantu bizana n'iri terambere rya interineti n'imbuga nkoranyambaga yo gusangira amakuru dr albert gakwaya ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane nyakubahwa jofe ye mu kanya turagaruka kuri ibyo nari maze kuvuga haruguru ariko ndagira ngo ubanze ufashe abateze amatwi ijwi rya amerika nanjye ndimo gusobanukirwa uretse ibikenerwa n'umubiri w'umuntu dusanzwe tuzi bijyanye n'amafunguro no kuryama ahantu heza no gusinzira n'iki mbega bikenerwa n'umubiri ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu umuntu akenera iki ku wundi mu bijyanye n'imitekerereze
muntu mu magambo make umuntu akenera kundi abona ko nawe ari umuntu kandi ariko ibyo byose bizanye n'uko wabivuga ari uko umuntu yabanje kuba ariho afite umutekano ni ukuvuga ngo kuba ariho yabanje gufungura yabanje kugira iby'ibanze by'ibanze bikenerwa kugira umukunda kugira umuba iruhande noneho akageraho agakenera n'umutekano we ubwe cyangwa se umutekano wo mu mutwe n'uwo ukunda guturuka ku mafaranga ariko mu mitekerereze umuntu akenera cyane cyane umutekano ahabwa na mugenzi we yemera ko undi nawe ari umuntu icyo bita mu gifaransa cyangwa reconnaissance inconditionnelle de trou ni ukuvuga ngo umuntu wundi yaba yemera ko uri umuntu akaguha agaciro akaguha icyubahiro nawe iteka ryose uhora wifata neza ukenera ko nawe amererwa neza ni icyo ngicyo navuga mu magambo make wenda turi buze kugenda tubyongera mu buzima mu kiganiro uko tugenda mvuga aho umuntu ahera w'umuntu naho abera mubi iyo byabaye ngombwa ko agenda aba mubi cyangwa se agira indi konfigurasiyo mbi akazahinduka umuntu mubi muri sosiyete ndetse akazakenera kubwo bimufasha kumva ari igitangaza kandi atari igitangaza nk'uko biri hari icyo arimo guhisha mu buzima mu yandi magambo ni ukuvuga ngo kuba umuntu ariho abandi bantu bamuri iruhande cyangwa se babanye nawe bafite uruhare runini muri ubwo bumuntu bwe no kwiyumva ko ari umuntu yego cyane kuko nibo bagenda bamurema kuva avuka kuva mbere y'uko avuka ababyeyi bombi barabonanye bakagira ubwo bakora intanga ebyiri zigahura noneho umuntu uko bagiye babana usibye iby'umubiri ugenda wikorera wowe ubwawo uko bagiye babana n'ibyo bigira umuntu uko ari nyine mu buzima buzakurikiraho ndetse n'iyo avutse nyuma uko bamufata niko kumugira umuntu kuko ntawe uba mubi atarabaye ataragizwe mubi nta n'ushobora kuba mwiza ngo yuzuze ibyo abandi bifuza kuba ari byo baba byo muri aho baba cyangwa mu bandi benshi bataragize ababimutoza umuntu wese ni ni ishusho ryabo yagiye ahura nabo abantu ni burya kubana nicyo cyangombwa
ye mbajije icyo kibazo rero kubera ko muri iki gihe hari ibintu ikoranabuhanga rigenda rizana nabyo abantu bagenda bavumbura nk'uko nabivuze haruguru bigenda bifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hakaba hashobora no kuba imbogamizi bigenda bitera mu mibanire y'abantu n'abandi kubera umwanya munini bigenda bitwara nkamwe mwize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imigenzereze ye ibintu by'imbuga nkoranyambaga n'ikoreshwa rya telefone ku rugero rwa cyane murabibona
bisigaye nyine byarabaye ikibazo cyane ubundi reka mbanze n'isegure kuko bya bindi twakwita gukoresha inkoranyambaga imbuga nkoranyambaga nta kintu kiza nkabyo kuko bituma abantu bamwe biremamo icyizere bongera kwikunda kwikunda bigatuma umuntu agira icyizere cyangombwa gituma agira icyo bita agahinda gashobora cyangwa siteresi ya ngombwa kugira ngo agere ku ntego ashinzwe mu buzima rimwe na rimwe iyo bitabaye ngombwa ko ujya gutereta umuntu wundi ngo agufotore cyangwa ngo agukugirire gute ngo akwerekane ibyo ndavuga kuri za instagram nawe ukareba uko wazindutse wikunda kuko ni namwe mu matekinike dukoresha kugira ngo umuntu twongere tumusubizemo kwikunda nta kintu gisa nabyo iyo umuntu akoresheje ziriya mbuga akabona hariho abamuhaye layike ariko iyo watangiye nanone kubona abantu byatangiye gufata byagize imbata usanga abura nka telefone cyangwa abura aho akura uburyo akorera nk'ibyo ngibyo cyangwa asoma ya makuru nk'uko wabivugaga agatangira gusa nk'aho azamura igipimo gisanzwe cy'umutekano usanzwe mu mutwe ugasanga yabaye nk'uwataye umutwe cyangwa se nk'uwavuye ku murongo w'ibindi bitekerezo uwo muntu biba byatangiye kumubana nibyo bita imikoreshereze idasanzwe iganisha mu bubi icyo bita iza jenosifu y'izo mbuga nkoranyambaga ariko bazikoresha mu bucuruzi mu kwitaka mu kwivuga neza kugira ngo wenda ugire icyo ubikuramo ibyo ndetse no ku kigero kitarenga igituma ubibera imbata ibyo navuga ko ari byiza cyane gusa ariko ndasa nkaho ngaruka ku kantu wari wambaje hari inforomasiyo ntari nasanze umuntu wese uko avuka dufite ububiko bwacu bwo mu mutwe bw'amakuru niho hagenda hinjira amakuru ya buri kantu ako ari ko kose icyiza ikibiza kirazira duhabwa n'ababyeyi n'umuryango wawo wundi uhora udukora utubuza ibi cyangwa utwemerera ibingibi bitewe n'umuco wacu karica yacu ibyo rero iyo hakaba rero abantu bamwe imico imwe yabiporofitiyeho cyangwa se uturere tumwe na tumwe tw'ahantu batabonaga amakuru yari ahagije nk'uko muri uburengerazuba bw'isi cyangwa se muri ogisida bayabonaga bakuye mu bitabo mu biki byagiye bibafasha kubera ko amakuru amwe n'amwe yongera aya kimeza duhabwa n'abantu tubana nabo byarinda babakubuza ngo ntukore aha ngaha ntukire aha ntukore iki ntukubite kakakuremera kirazira akandi kakakuremera imyitwarire y'umuntu ugomba kubaho muri sosiyete ibyinshi ukaba wabikora kuri za mbuga nkoranyambaga gusa ariko nyine za mbuga nkoranyambaga zikaba zaturukaho eh, amakuru menshi cyane ari nayo aheraho atuma umuntu aba imbata ni ukuvuga ngo rero abenshi muri iki gihe bahuye n'amakuru menshi twese twahuye n'amakuru menshi duhura n'ibidukurura byinshi bituganisha muri ya nzira ituma noneho dusa nk'aho twabaye imbata nk'uko umuntu yaba imbata y'ikiyobyabwenge icyo bita kuba dependance cyangwa addiction eh, y'ikiyobyabwenge kubera ko wa- u- wa- wi- wa- cyamaze kukumenyera kirakumenyereza ko ugomba kugikenera ndetse ko uzakenera agapimo gatoya ko kugira ngo ubashe kugikoresha umutwe wawe ukaba utakora cya kiyobyabwenge cyangwa se cya kindi ya- bya bindi ukura kuri netiwaka eh, za- za social media bikaba biba- bigomba kuba ngombwa kugira ngo ubibone ubashe kuganira ubashe kugira icyo witwara cyangwa se ubashe no gusohora ya mashusho yawe n'ibindi byinshi Mm. ariko dr albert biragoye kugira ngo mu gihe isi yose yabaye imbata y'imbuga nkoranyambaga niko nabivuga noneho uwasigara atari imbata yayo ahubwo ngira ngo niwe wagaragara nk'ufite ikibazo
Eh, eh, burya gahoro gahoro mm, ntabwo ntabwo ari benshi ntabwo ari isi yose kuko ntabwo navuga ko abantu bose babaye imbata ya ziriya mbuga nkoranyambaga Mm.
kuko n'ubundi abari basanzwe bafite icyo bakora ndetse n'abasanzwe bafite igipimo gihagije cy'i- eh, cy'icyizere muri bo ubwabo ntabwo akenshi na kenshi bajya gushakira amakuru hariya kugira ngo babe ariyo bahindura icyo ari cyo cyangwa se kujya gutanga amakuru apfuye icyo twita for self abeshya kuri wowe ngo ubashe kubona za like zongera zikagarura zikaba ikivumbikisho cy'umuriro uzamura cya gipimo cy'icyizere umuntu agira dukenera cyane mu buzima bwa buri munsi kuko eh, Geoffrey nk'uko turimo kuvuga umuntu iyo abaho afite igipimo cy'icyizere cye mu- cye mu buzima bwe iteka ryose ahora mu mu mu gu- ahora mu bibazo ahora n- ntiyizera nta n'ikintu akora bivuga ngo kigeze ku gipimo n'icy'abandi ariko hakaba abandi rero noneho bavuga bati yewe najya kuri ruriya rubuga ntarujyaho yewe nta kintu binyongeraho kubera ko uwo muntu yaravunitse afata umwanya wo kwiforoma afata umwanya wo kugira icyo amenya ku buryo bidakeneye ko agomba kuba kuri biriya ndetse hakaba n'abandi bajya kuri ziriya mbuga bo bagiye gushakamo o, abantu bazabahahira ibyabo abo rero urumva ko ntabwo twabita bazahaha ibyo bacuruza cyangwa bazashima ibyo amaproduwi amaprodakiti n'ibyo ba- ba- bashyira ku isoko Urumva, abo ngabo ntabwo twabita ko bari ashobora kuba ari umuntu w'umwakoro ubikoresha ariko uwo bita uwabaye imbata b'ibyo ngibyo akenshi akunda kubikoresha mu buryo butagira akamaro eh, kuko bumukura no mu bantu Ah, ndetse agira n- ibimenyetso byinshi bingana n'iby'agahinda gakomeye twita depression kuko eh, iyo avuye ava mu bantu cyane akagenda akibera mu buzima buri virtual bwa- bwo kubana ni- ni- na bya byuma n'inshuti ze atabona ni- nawe akazohereza amafoto atariyo ndetse yanakorakoye ku buryo bigenda ukundi akajya akura amakuru hirya hino ya disipacinga agerageza kugira ngo arwane kuri ya sura cyangwa se cya eh, rya rya eh, icyo bita for self ubu- uburyo bu- butari bwo we yagaragaje isura ye ariko hari indi sura ye imacinga nayo ndetse ari nayo ishobora kuba eh, we yumva itamushimisha kubera ko ishobora kuba ifite ubusembwa eh, muri we we yumva afite ubusembwa kubera inzira y'ubuzima yagiye anyuramo eh, kubera ubwana bwe wenda butagenze neza kubera ihohoterwa cyangwa se n'ikindi atakiriye nuko bikaba rero byatuma uwo nguwo we ashakisha izo nzira ariko abandi bo bakaba babijyaho bagiye kubishakishamo amafaranga kuko amafaranga ni kimwe muri zwa muri za muri za mu byo bita muri piramide ya Maslow ni umuntu w'umuhanga wanditse ibintu by'ingenerwa bya ngombwa ndetse navuzemo biriya bya bikenerwa byo nk'ibiryo nki- nko kubaho nk'aho uryama ndetse hakabaho tec- sekirite yawe na- ndetse n'iy'umu- no mu mutwe hakabaho ndetse no kwireyariza n'ibindi byinshi rero uwo nguwo we we aba- bo baba bagiye kwishakira amafaranga cyangwa se akaba ari n'akazi urumva rero abantu benshi izi mbuga icyo bazikoresha si cyo eh, ziba zigenewe ariko hari n'abandi benshi bafite icyo bazikoresha ziba zigenewe bazihahaho ibintu bazigurishaho ibintu Mm.
mu magambo makeya ntabwo byaba ikibazo gikomeye ariko ikibazo ni uko abenshi mu mu rubyiruko rugifite imyaka mitoya cyane cyane cyane ab'ingimbe baba bageze muri ya myaka yo kwi- gushaka umuntu bazasa nawo nawe baga- ba- ba- ba- bagakoresha amakuru bakuye muri biriya eh, ziriya mbuga nkoranyambaga noneho bakaba bakwiremamo wa muntu bakura kuri interineti bakura kuri za netiwaka ariko mu by'ukuri mu buzima busanzwe atari we ugasanga none wa muntu iteka ryose ariko ari oblige cyangwa ari ngombwa guhora yihishe muri cya kintu kuko afite uko yagaragaye uko yabonetse Eh, mbega mu magambo makeya eh, n- ni si benshi bi- bitera ubwoba bukabije ba- ba- bafashwe n'icyo kintu n'ibyo bintu bi- byo kuba imbata me- i- hari n'abandi benshi kuko hari n'abandi benshi bifasha mu gucuruza cyangwa guhaha kuri za mbuga nkoranyambaga cyangwa se gutanga isura y'icyo bacuruza cyangwa se yabo ubwabo Mm. turavugana uri mu gihugu cy'ububirigi ariko uh, uri umunyarwanda uba no mu rwanda wo- ntekereza ko wagenze ne burundi ku buryo imico y'abantu bo mu karere hariya urayisobanukiwe twavuga ko mu mibanire yacu dusanzwe tugira nk'abanyarwanda nk'abarundi eh, cyangwa se n'abandi wenda waba usobanukiwe u- ubona iri koresha ry'imbuga nkoranyambaga hari icyo ririmo ryica ku mibanire isanzwe y'abantu bakagombye kuba bafite
Eh, m- ibyiza byo nabivuze noneho reka wa mugani ngende muri iyo sanse kuko hari byinshi byica ndahagenda si- sibye naho ngaho ngenda muri diaspora wa mugani y'abanyarwanda n'abarundi aho ari hose tuba tubana cyane cyane ko tuvuga ururimi rumwe eh, rumeze nk'aho hari rumwe tunumvikana cyane Eh, birabyica cyane kuko ikintu gitangaje muvandimwe iyo wicaranye eh, n'abantu barenga batatu bahujwe no kuza guhura ugasanga buri wese arimo kudondanga cyangwa yubitse umutwe muri ya muri ka kaye ka ka kom- ka smartphone areba ibyo bamaze kumwoherereza eh, ugasanga abamufiteho accessibility ni abari kure cyangwa ni ni abandi yahaye agaciro wa bandi yitaranye nawe ntabwo bagize urumva ko icyerekeranye n'umubano mu bantu kigenda kigabanura i- i- i- i- intege cyane byu- byu- by'umwihariko eh, n- nawe ndabizi ko hari abantu mushobora kuba mwaricaranye udashobora kubaza uti uriya muntu yari ameze ate kubera ko utigeze ubona visage ye ukuntu kubera ko yayirubitse umutwe mu- muri ka kayekara kaba ari na gato cyane ku buryo biba aba ari ngombwa kugira ngo noneho no kukandikaho biba biri ngombwa hari n'igihe banamwandikira agomba gusubiza yewe nkeka cyane ko uh, ka- usibye n'ibyo kishe byica imibanire hagati y'abantu eh, usanga mm, mm, hazaho n'amakuru ikintu cyerekeranye n'amakuru abizaho abizaho ni amakuru rimwe na rimwe atabaye verifiye n'inzego nyinshi zajyaga ziba ziri- ziverifiye ibitabo bisohoka cyangwa ibinyamakuru bisohoka ni ukuvuga ngo ukuri kw'amakuru asohotse gu- guhabwa umujyo na nyir'ukohereza ya nkuru ashobora gufata Geoffrey akamuha i- i- akamuha agatuza k'undi muntu urimo gukora ikindi kintu kibi noneho yarangiza akabyohereza tukarara twese tuzi amezi umunani akaza ashobora no gushira cyangwa imyaka itanu utiriwe ubyi- ubikurikirana tuzi ko jeffrey wenda yari arimo nko kwiba nk'ahantu yari arimo nko gukora nk'ikintu kidasanzwe kubera ko ba muri photoshop baciye bakuyeho umutwe wa wa jeffrey ku, ku gihimba cye noneho bagakoresha igihimba cy'undi muntu wari urimo gukora ibidakorwa noneho tu- aga- kugira ngo amuharabike birashoboka cyane noneho tuve kuri ibyo ngibyo byo guharabikana bidashobora no kuba verifiye bidashobora no kubonerwa n'ahantu bihaka- bi- bihagararira rimwe na rimwe kuri facebook niho bijya bihagarara ariko ahandi biragorana tujye kuri ku ma- ku bana abana uko bagenda bakura hari amakuru batagenda bahabwa hari n'ibyo baba batagomba kureba bitewe n'ikigero cy'imyaka barimo ariko kuri facebook cyangwa se kuri mm, whatsapp cyangwa se n'ibindi byinshi na- umwana iwabo bi- ba- basi- hari ibintu dusigaye tugira by'umuco mm, mu miryango y'iwacu ugasanga umuntu arakubwiye eh, ngo ngo ngo ariko ngo uzi ko umwana wanjye abonye ngo iki mesaje ngo ngo abantu ngo rwa rubuga rwanyu bohereje No, ukavuga- ukavuga uti ni bibi kuba no kuri urwo rubuga ha- byoherejwe ariko n'umubyeyi uha umwana telefone nabyo ni ikibazo kuko kuri rwa rubuga arazi neza ko nta firikiri ishobora kuza kubaho ndetse kuko ndavuga content iza kugenda ikitura muri wa mwana ni ukuvuga ngo bya bindi bikagenda bikajya muri muri ya mayindi y'umwana bitari kirazira niba babonyeho ama- ama- imaje ya porono ama- amashusho y'abantu bakora i- i- ubusambanyi hanyuma umwana akabibika mu mutwe kubera ko yabibonye muri telefone ya mami cyangwa ya dadi cyangwa se ya anko aka- we- muri we abi- muri lokarizasiyo mayindi ibikora nk'ibintu bisa nk'ibyemewe ni ukuvuga ngo ibintu umubyeyi areba ni perimisiyo y'uko nanjye ntazabireba biriya bibaho Eh, rimwe akaba yatangira gukora z- amahano ah, ufite karumuna ke cyangwa agashiki ke akaba yagakoresha ibyo yabonye ni ukuvuga ngo ni ibintu bibi byinshi noneho nko kubona nk'ikintu cya nk'umuntu barashe aryamye nko hasi aho ngaho iyo imaje umwana akayituraho ibyo urumva ko byose ndimba ndagenda ntanga ibintu bisa nk'aho biteye ubwoba kugira ngo duse nk'aho dukoresha kiriya kintu tugihe agaciro nk'uko sinzi niba eh, m- m- wanyemerera nkavuga ko muri amerika cyangwa mu burayi cyangwa se hehe hari amateleviziyo amateleviziyo menshi hari ibintu byinshi adakunda kwerekana ku masaha amwe n'amwe kugira ngo abana batabibona ariko ibyo ntiwabibuza kuri za mbuga nyine nkoranyambaga za yutube n'ibindi nk'ibyo ngibyo Mm.
harimo rero utuntu twinshi rwose eh, mbona tubi tu- tugenda duturuka u- u- u- kuri iyo kuri iyo mikoreshereze eh, tudaha ah, icyo bita tudaha limite Mm. hari icyokora navuga ko eh, eh, muri ubu burayi ha- henshi nagitangiye kubona mu maresitora menshi abantu baratangiye kugenda bazana igitebo bashyiramo amatelefone kugira ngo muze muze kuganira bisubirane ya sura yo gushanja kwi- ku- guhinduranya ibitekerezo muri kumwe n'abandi umuntu akagufasha atari biriya gusa dukura kuri ziriya mbuga nkoranyambaga sinzi niba ngerageje kugenda muri uwo mujyo nagerageje kwerekana ibibi eh, byinshi bite- biturutse kuri konte kuri te- content kuri kontoni ndetse n'ibibi eh, bi- bi- bi- na influence bishobora kugira mu mibanire n'abantu ndetse n'ukuntu umuntu ashobora kuguharabika ntushobore kubona uko wiko- wi- bigafata isura bikanemezwa ko abere cyangwa jofuri bakoze iki kidakorwa kandi barengana ari- ari habayeho eh, ibintu nyine byinshi byaturutse muri tekinoloji bikanyura muri uwo mu- muri iyo kanari cyane cyane ko ibya kera byarakontororwaga ndetse bikiriho wenda nk'ibitabo ibinyamakuru ariko ubu ibi- ibyo bindi byose bisigaye binyujijwemo ibyo ngibyo ntabwo mm, nti- ntibyoroshye kubikontorora
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu ni dr albert gakwaya umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu ikiganiro ni muri sanga dr albert gakwaya rero iki kiganiro ntabwo ari icyanjye nawe gusa ahubwo hari n'abandi bantu benshi baba banditse bashaka kugira icyo bavuga abandi bashaka kugira icyo babaza hirya no hino ku isi ku murongo wa telefoni dufite abantu batatu dufite bazil rafiki na ezekiel reka duhere kuri bazil ikaze mu kiganiro muri sanga bazil
yego murabyukuri neza ndabaramukike mwiriwe ngaho ku ishuri rya amerika yego turaho tumeze neza ariko telefone yawe ntabwo irimo kuvuga neza ni igitekerezo ufite cyangwa ni ikibazo
yego jewe bwa mbere n'ikibazo mfite nkama nkashaka no kugira icyo noterera
ye ngaho nyarutsa kuko ndumva amajwi atagenda neza
yego nashaka mbaze uwo mutumire wacu burya ko kwiyimiro kuba ubuhinga bwa none uzi ubu buhinga bw'inkoranyambaga aribwo yateje nkunze kubona kuri facebook bashobora kwandika ibintu ibintu usanga ari bibi burya nta ngaruka mbi bizapfa bigira mu- mu- mu mibano y'abantu cyangwa mu bantu duko- dusanzwe dukoresha ubuhinga bwa none
ye urakoze bazil ngira ngo nibyo yari amaze kuvuga mu kanya ah, hari ikindi kibazo cyangwa igitekerezo wari ufite
oya nta kindi kibazo nta- nta- iki- ahubwo nari mfite igitekerezo nashaka kum- kumera nk'uterera yego
yego na- nashaka gutera nka- nk'abo dusangiye u- ubuhinga bwa none bwa interineti na cyane cyane ngaha kuri ku ku rubuga rwa facebook nashaka kuba kumera nk'uhanura nk'abo dusangiye amagurupu baza barareka kwandika ibintu bibi ni ni ukuvuga hari ibyo usanga kuri banditse ibintu bashoboye nko gufata nk'umuntu bakamushyira k'amajyamba cyangwa bakamushyira ki- i- i- isu- ishusho mbi nicyo na- nifuza yuko twabiheba kuko ni bibi cyane murakoze ku amerika urakoze cyane bazil ugire umunsi mwiza
yego nawe mugire ibihe byiza ngaho ku amerika Eh, Dr Gakwaya ngira ngo ibyo amaze kuvuga ni bya bindi wari umaze n'ubundi kuvuga byo guharabika
yego ni nari namaze kubivugaho ubanza yari yabyumvise Mm.
Eh, reka noneho twakire rafiki
Oui.
ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze cyane Eh, urahagana he rafiki
gedi murundi mu kirundo muri komine ntega Eh, ni igitekerezo ni ikibazo
gusa cya gitekerezo Mhm.
musabwaho urabona burya ah, inotsi yari nziza ahubwo twebwe abayiriko niko tuyita kuko kuko uriko urareba izi- izi- izi mbuga nkoranyambaga za- zari nziza cyane rwose n'ibintu byo kuganira ko byari sawa amakuru gusoma amakuru byari sawa eh, n'ibitabo binyamakuru byinshi byinshi byari sawa kuko ikibazo gihari ni uko abantu dusimbukira tukajya tugateka nk'abantu kumbuka tugafata nk'amafoto ibiri
rafiki ndumva tutakumva neza umurongo wawe wa telefone uracitse reka twakire ezekiel
halo
Eh, ezekiel eh, eh, ikaze mu kiganiro muri sanga
ego murakoze Eh, urahagana he ezekiel
Eh, ndi mu ruyigi nyabitsinda Eh, ni igitekerezo ni ikibazo
Eh, icyo novuga ku byerekeye ibyo onye bya interinete Mm.
ni kubera kenshi na kenshi ngahaye ku mbuga barubika amamontaje ugasanga nka naka akareba nka wewe bagufotoye umeze ukuntu ukuntu ukuntu ugasanga bagutangaje bagucafuza ugasanga rero nk'urya muntu hari hajya ku gatumba atazi ibintu bya interineti abibonye akagira ati yemwe naka yasaze
yehe urakoze Rero- cyane
rero twa- na- nagamba zimutumire Mm.
none muri icyo gihe nta kuntu mugenda mukigisha ku mitumba y'uko biriya bintu byose bitangazwa y'uko bishyira hano ibi- kuko ari ibinyoma
Ye urakoze mutumire ntabwo ari mu rwego rw'ubuyobozi wenda rwafata ibyemezo si muvugira arahari mu kanya aragusubiza ariko we ni ni umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ikiganiro turimo turavuga ku ku ruhare bino bintu bishobora kugera ku mibanire n'ibitekerezo by'abantu ariko arakumva mu kanya turamuha ijambo agusubize urakoze Ezekiel ugira umunsi mwiza
ego Yeah. Dr Gakwaya rero urabumva aba- abakunzi b'ijwi rya Amerika i- icyo bakomeje kugarukaho ni bya kindi wari umaze kuvuga eh, cyo cyo guharabika abantu ariko eh, ngira ngo mu kanya sinzi niba uri bushake kugira icyo uvuga ku byo Ezekiel yaravuze ariko hari n'ikibazo cy'uko eh, n'ubumuntu muri rusange bugenda bugabanuka bwana eh, Dr Gakwaya kubera ko hari igihe umuntu ar- aba ari mu kaga abantu aho kugira ngo bamutabare bakihutira gufata amashusho yo ku yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga eh, kugira ngo ba- babone abantu benshi ba- babakurikira bareba ibyo bintu
Ye- yego mm, ni ni ibyo urimo kuvuga nibyo nabo nibyo bavugaga ndabashimiye cyane kuko eh, twese twabiboneye hamwe ubu biranakomeye cyane kuko buri wese nawe aranabyibaza ukuntu eh, ukuntu umutwe we uhora ukomporota eh, mu- mu- mu- guhora urwana uha- haranira kohereza amakuru ndetse rimwe na rimwe atacunze uko ateye eh, akayajugunya ku ru- ku rubuga urubuga bi- atazi aho bizagarukira Eh, rimwe na rimwe ugasanga wenda n'uwo yavugaga ari n'umuntu wo mu muryango we cyangwa w'inshuti ye cyangwa se we mu- mu- we bwite ugasanga rimwe na rimwe byamucitse Eh, nagira ngo njyewe icyo nasa naganirira ku bantu abo ari bo bose ibi bintu tubikure ni icyiza kuko nyine navuze ngo abacuruzi babikuramo ubucuruzi abahaha bakabikuramo guhaha Eh, ndetse n'amakuru amwe n'amwe y'inyongera ko icyo nshaka kugaruka ahangaha ni ukuvuga ko hariho abantu benshi bajya kuri interineti na za google cyangwa se za za za yutube akumva ko ashobora kwigira ubuganga cyangwa ashobora kwiyandikira umuti abikuye ku kuri za mbuga nkoranyambaga no ni- i- icyo nacyo ni ikibi kindi kumva nta muntu wajya kwivuzaho wowe uzabikura kuri za mbuga nkoranyambaga nazo zakozwe n'umu- byakozwe n'umuntu rimwe na rimwe nawe wifitiye ibindi bibazo eh, yo kuba atemerwa akaba yagenda agakubita kuko nta muntu n'umwe ubuzwa gushyiraho amakuru ye ku giti cye kuri shene ye iyo rero ubifashe ukumva ko aribyo bizaguhaza ukumva ko ushobora kuba enjeniyeri agoronome ubikuye kuri google cyangwa kuri yutube kuri Google. ni ibintu biba bikomeye cyane nta muntu wundi uza kongera kugirira icyubahiro wumva ko ibintu byose bishoboka ushobora kwihaza ukazareka gukenera abandi bantu kandi abantu kubana ntibagirirane ni ukuvuga ngo kwinteguritinga abandi bantu muri wowe biba bikomeye kandi burya icyiza mu bantu muri mu mubano w'abantu ni uguhora witeguye ko undi muntu yazagufasha uhinduka nyamwigendaho uhinduka nyamwigendaho nyamwigendaho ukahinduka kandi kuba nyamwigendaho rimwe na rimwe uzamura n'amagambo adashimisha abandi imyitwarire idashimisha abandi bya bindi bituma uba umuntu twakwita disikasingi umuntu uri dezagereyabure umuntu ubera abandi umuntu wiyemera ukeka ko ibintu byose abizi kandi hari undi muntu wavunitse ajya kwiga icyo kintu kandi nawe icyo yize ntawagisuzuguye sinzi niba ndimo kumvikanisha aho ibintu bibera bibi aho kugira ngo bibe byiza mu kubikuramo kongera ubushobozi n'ubukana mu byo ushoboye mu byo wabashe kugerera gufata igihe ngo ubyige noneho wa undi agafata umwanya umwe akavuga ati ngewe se farumasi nayiga iki cyangwa medisine cyangwa se enjeniyora natongeye ndagenda mbyige kuri gogo akaza agakora ikintu kitari ikimenyerewe wamuvugisha ugasanga yagomeye kuri za pozisiyo ze ni ukuvuga ngo bituma umuntu agoma kuri za ku ngufu ze bwite bikamumanuramo icyo bita furisitasiyo bikamushyiramo furisitasiyo za furisitasiyo zigatuma ahora iteka ryose ashaka kwiyambika igikoti cy'ibintu adashoboye agashaka kuba superimani cyangwa supayidamani ari nk'inuma cyangwa ikindi kintu sinzi niba nshobora kunyuma mu yandi magambo kwigira intare kandi ari agapusi kubera ibyo yakuwe kuri za mbuga nkoranyambaga no mu biganiro no mu mitekerereze no mu mikorere kuvuga ngo biha umuntu mu rwego rw'imitekerereze mu myitwarire iyi ngufu mu buryo butari bwo ingufu adafite noneho yagera aho bikwiriye bikamunanira ugasanga yagiye mu bijyanye by'amafurisitasiyo ahora iteka ryose aba mu bintu byo guhora arwanirira kuramira yasura yishe simbizi sinzi niba twumvikana iyo ubikoresheje nabi birumvikana cyane kuko mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umuntu hari abantu babiri mu muntu umwe umuntu nyamuntu uko ari mu buryo ari koko n'uburyo umuntu yigaragaza yigurisha ku bandi abinyujije muri izo mbuga nkoranyambaga yego anibeshya ko amakuru yahawe kuko nanjye nshobora kuzinduka nkandika amakuru abeshye ejo umuntu akazinduka akayakoresha mu cyo ashaka gutyo gutyo bikazasanga ba bandi bagiye muri yandi abeshye ejo nkongera nkashyiraho andi n'irindi zina n'amakuru nyayo yo muri laboratwari y'ikintu nakoreye ubushakashatsi nacyo nkagishyiraho kandi anyuranye ijana ku ijana n'ayandi ugasanga nabyo afashwe n'undi wa wundi ugasanga yakomeje kuri ya pozisiyo kubera ko yakomeje kubirengera abigenderaho ni ukuvuga ngo nta uruganda n'imwe ivuguruza amakuru aturuka kuri ziriya mbuga mpuzambaga n'ibindi byinshi ni ukuvuga ngo rero ni ukubyitondera nicyo navuga tukabyitondera tugakomeza twemera abo turi bo tukakira uko turi tukareka kugira muri twe babiri kuko biravuna biravuna guhora iteka ryose ushaka guswikinga uvuga uti namubwiye nde uyanze kuri nde uyanze kuri iki gute ni ibintu bigorana kandi byose bigaturuka nyine muri ya makuru wagiye ushaka guha agaciro kubera ko wabashije kuyasoma kubera ko wabashije kuyashyira mu bikorwa ni ibyo ni ibyo ngibyo ikindi rero nyine nakongera kuvuga ni uko bibaye ngombwa bibaye ngombwa nk'uko muri ibi bihugu akenshi na kenshi ahantu hafungutse kampani buri bintu byose nka televiziyo cyangwa se za facebook zajya zumvikana n'amaleta noneho bikagerageza kugabanura ubwo bukana bw'ibyo bintu facebook iyo nabonye yaratangiye iyo usebeje umuntu ashobora kwandika ati umuntu aransebeje bakabigabanya ariko ndabona ikivuguruza amakuru y'ibintu bitari byo by'umuntu uvuga ngo nizi ibi akaza agatanga ibisobanuro birengeje ibihagije ngo yutube ise nk'aho imubaza twereka ubushobozi bifitemo ibi bintu uko undi abivuga gutya ni mu magambo makeya nda- ndagira ngo ntibibe abantu twebwe ubwacu twifata gusa kuko biragoye kubona amakuru ngo tunareke kuyashyira mu mutwe kuko buri muntu wese agira inyota y'ubumenyi ndetse ibitubera iruhande cyangwa ibituberamo indani tuba dushaka kubimenya kugira ngo tugire wa mutekano nyine nahoze mvuga twitegure ejo hazaza tunategure n'ibindi bi- n'indi n'indi tuzagere no ku nshingano twiyemeje twihaye iyo rero umuntu abonye amakuru ukeka ko ari amakuru yemerwa na benshi ugasanga kose barabyumvikana usanga nta kundi kuntu wabigenza rimwe na rimwe nawe wayafata nk'ukuri Iyi- sinzi niba wari wabona nk'iyo abantu bavuga ikintu wowe wizi
Ehe.
wowe ukizi ukabona umuntu wundi akivuza ukundi niba bitagutera confu- confusion ya hatari bikagucanganya ikizi ni ibyo bintu ugasanga umuntu ari- bara- niyo baba barimo no kukuvuga hari nk'igihe uvuga uti ariko so nkanza nkanza hari igihe wenda natsinze nkakora nka biriya barimo kumvugaho ni ukuvuga ngo rero ntawagaye ubu- uwabonye ayo makuru ntawagaye imikoreshereze y'ibyo bintu iyo hatabayeho inzego interinasiyonale zidufasha kugira ngo habeho iyungurura noneho ibintu byose buri wese asubire mu rwego akwiranye narwo buri wese abe mu rwego rwe noneho eh, n'ibindi byinshi nk'uko nyine izo za resitora zagerageje kubi- ku- ku- kujya zivuga ziti telefone muzishyire aha ngaha ubundi muze muganire Mm. radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka twakire joseph ikaze mu kiganiro muri sanga
Eh, amahoro amahoro jefuri amakuru ki aho ngaho mu majyepfo joseph Eh, ndabona ari sawa rwose turi mu gihe cy'i- cy'umuhindo ndabona nta kibazo ye ni ikibazo ni igitekerezo
Eh, nta kabazo nshaka kubaza uwo mutumire ariko mubanze mumundamukirize arakumva
Eh, burya baca umugani mu kinyarwanda ngo ibibi n'ibyiza biragendana Mm.
Eh, dufatiye kuri iyo mibanire y'abantu eh, bakoresheje eh, urwo rubuga nkoranyambaga
Mm.
ha- haba hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'i- cya- cy'ubutane eh, ari- ariyo divorce Eh, bikagaragara ko bwagiye bwiyongera bitewe n'icyo kintu ki- cyo gukoresha inkoranyambaga ugasanga bikubiyemo ibintu eh, byo gushyamirana mu ngo bikazanavamo n'uko gutana ese eh, mfatiye ko iterambere wa mugani rigenda riza ese babona bizagera aho bikoroha abantu bagasubira bakabana nka mbere nk'uko babanaga i- iby'ikorana i- inyambaga bitarakwira cyane nk'uko bimeze ubu ngubu cyangwa bizarushaho kugenda eh, bisenya ingo mu bi- mu bihe bizaza ufatiye ko nawe urubyiruko ubona rurimo rubyitabira cyane sawa murakoze akabazo kanjye kaba urakoze joseph ugira umunsi mwiza
twese hamwe
dr gakwaya bizoroha cyangwa bizarushaho kuzamba
Ya, bi- byaterwa kuko eh, nk'icyo kintu avuze cyerekeranye n'imibanire y'abantu mu ngo mu mago hari ababa barahuriye kuri za facebook koko cyangwa se bagahurira kuri whatsapp cyangwa se ku mbuga ziri mu whatsapp za whatsapp abantu bagakundana bagakunda ibitekerezo by'abandi ariko eh, nk'uko tubizi i- nawe n'abandi benshi n'uwo mugabo nawe numvise Joseph ari umugabo u- nawe ukuze umaze ku guca bwe- uh, ubwenge kubera ko yinjiye yanyuze mu buzima bwinshi nta na rimwe ushobora kubana n'umuntu mu buzima bwawe buhoraho iteka ryose utaramurambagije kandi ni muri uko kurambagiza niho ha- hiremamo cya kintu cyitwa cyo kumu cyo- cyo kumwifuza kumwifuza Eh, akantu rero gatoya gaturutse kuri facebook umuntu yatutse yagututse cyangwa se muri whatsapp ntabwo gashobora kuza ubundi ngo gasenye urwo rugo ni ukuvuga ngo urwo rugo n'ubundi ruba rudashinze ruba rudakomeye eh, i- mm, ndetse eh, i- ikintu navuga ni uko namara impungenge abantu ko ubundi ibintu bisubiye nk'uko imico y'abantu iba yarisanzuye biteye kuko burya umuntu ni nka kompiyuta donc kompiyuta yakozwe ihereye ku muntu burya buri muntu uwo ari we wese afite ikintu cyitwa windows ye cyangwa se mm, android ye Andro- cyangwa se na na na EOS EOS yo muri apple Bu- ni wo muco w'umuntu ni ukuvuga ngo umuntu kumurambagiza biva mu muco ariko byose bigendeye kuri siyanse kuko muri sekisoloji nk'uko ndi n'umusekisologe ntushobora kubasha gufata umuntu utarabanje bihoraho ubuziraherezo ngo umwemeze mutaragize ikintu bita santima y'amuru ni ukuvuga ngo ni ikintu cyiza gahoro gahoro gahoro gahoro kinjira ntushobora kucyubakira kuri ku mbuga nkoranyambaga kwa kundi uvuga neza kwa kundi usetse bishobora kuba kimwe mu dukompoza tw'ibishobora kukarishya rwa rukundo ushobora kugirira umuntu ariko ntimushobora kubifatiraho icyemezo ngo muhite mwimariya ubundi ntimuzagende muha agaciro bya bindi bigize uvuga ngo ibi bintu ni ukubiha agaciro ni ibyaduka birimo kuza ni inzira dushobora gucishamo amakuru y'ibyo ducuruza y'ibyo dushaka gukora y'ibyo dushaka gukora poromosiyo cyangwa se gukuramo amakuru yihuse y'ibyo dukeneye ku bantu cyangwa se ku bandi bintu byihuse bitimbitse ntiwanabyigiraho birumvikana ariko ntabwo twabigira ikintu kigize ndavuga ko abantu bashobora kubikora ku buryo bihinduka icyo bishinzwe ni nk'imiyoboro
mu yandi magambo uravuga uti kuzamba kwabyo cyangwa koroha kwabyo bizaterwa n'uburyo abantu babikoresha bazabyitwaramo bazabyiegizatuma ni ukuvuga nguko kabisa urakoze cyane reka twakire na eric ikaze mu kiganiro muri sanga ye urahagana he eric
oke ndi eric ndi mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru ni ikibazo ni igitekerezo
ni ikibazo byose ni byose ni harimo n'inyunganizi ngaho komeza tugiye kuvuga kuri ku ikoranabuhanga ni byiza pe sazi ngizi ritumye nanjye ubu ngubu ahantu bateze amatwi ijwi rya amerika barimo kunyumva byose ubu ngubu ni byiza noneho noneho no ku ngaruka mbi zabyo aho usanga wenda nko mu mitangire ya serivisi wenda nko kwa muganga ugiye kuri banki kugeza aho usanga aho kugira ngo bakwakire usanga bari muri muri muri iryo koranabuhanga noneho ntabwo barimo gutanga serivisi nziza none ikintu ushaka ko umutumirwa yaza kutubwira ni ingamba zakorwa kugira ngo izo mbogamizi zose ibyo bisubizo byose nimba bibonetse ariko haze kugira ngo ikintu kinini cyakorwa muri make
urakoze cyane eric mu kanya turaza kumuha ijambo atubwire iby'izo ngamba ndabona n'amasaha agenda yihuta ugira umunsi mwiza
mwakoze mu ijwi rya amerika kundi umwanya yego twakire na benjamin
yego mwaramutse amakuru benjamin
ni meza ni meza turashima tuguwe neza namwe murakomeza ijwi rya amerika turaho ni igitekerezo ni ikibazo
igitekerezo hanyuma habamo n'ikibazo nyine gome murakoze ubwa mbere na mbere akabazo interano nari mfise ko ibi by'imbuga ngurukanabumenyi birafasha aya marezo sosiyo arafasha kenshi nk'akararo nko mu byo kwiga nk'umuntu yagiye nko ku masite y'amagugoro n'ibiki arashaka kuhakora ama inforomasiyo bikamufasha kwiga mugabo n'inkurikizi navuga ko zirimo zimwe zimwe ingaruka mbi izo mbuga ngurukanabumenyi nk'akararo twavuga tuti nk'iyo haditse nk'akantu kagorane aho usanga basaba bagasa nk'abantu gukwiragiza nk'amafoto bakayafata haba ku ma watsapu nabyo ugasanga nk'inkuru yari nziza cyangwa iy'abandi ugasanga inyarutse kumenyekana akabazo rero ku isi kandi turi kumwe turakumva nyarutsa akabazo mfise noneho kuguki ko rimwe na rimwe tubona izo mbuga ngurukanabumenyi usanga ni nziza mu gihe abantu benshi mu buzi butandukanye uko buryo bw'impande zose bumvikane haba birashobora gusamaza nk'umunyeshuri cyangwa arashobora kuzimiramo kwinjiramo cyane noneho kuguki kugira ngo umunyeshuri nk'akarorero twate ku munyeshuri izo mbuga ngurukanabumenyi zimumarira akamaro kuri bose benjamin ikibazo cyawe cyumvikanye nawe mu by'ukuri ntutandukanye na eric nawe urabaza ingamba ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza
murakoze namwe
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa wacu ni dr albert gakwaya umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ikiganiro ni muri isanga turaganira ku ruhare rw'imbuga nkoranyambaga n'iterambere koranabuhanga ingaruka bifite ku mibanire y'abantu dr gakwaya amasaha aragenda asa n'adusiga ndabona dushigaje iminota cumi n'itanu gusa abakunzi b'ijwi rya amerika barabaza bati dufate izihe ngamba kuri ibyo bibazo twavuze kugira ngo imibanire ya muntu idakomeza kumererwa nabi cyangwa se gusubizwa inyuma n'iri terambere
murakoze cyane jeffrey ikintu cya mbere nabanza kubwira abantu ni uko kenshi na kenshi iyo umuntu abona hari ikintu bita amabira amabira ushobora gukoresha ukavuga uti niba ntashobora kumara iminota itatu cyangwa ibiri ntarebye kuri telefone yanjye nkayaraza nkasinzira ifunguye cyangwa se naza ikintu cya mbere icyo ari cyo cyose aho kugira ngo ngire n'umunsi uhuza mpita nitura kujya guposita cyangwa se gukosora amashusho yanjye ibiryo nari ndimo kurya cyangwa se ibyo nari ndimo gukora byose bikamporeraho ndimo gukosora amafoto yanjye n'iki gusoma amakuru n'ibindi byose bitandukanye bikakubuza imibanire n'abandi bantu icyo gihe byagusaba kujya gushaka ababifitemo ubushobozi ubumenyi bakagufasha kugenda uzi uha umujyo kugenda ugabanya ubukana bw'uko kuba imbata ndetse bw'iyo kontorora icyo kintu kigufiteho ndavuga ngo hari uburyo bubiri bwo kuba adikitedi uburyo bubiri bwo hari uburi shimike burimo inzoga na biriya bintu byose cyangwa se amadoroga n'ibindi byinshi bya substance psychoactive bishobora kugufata nyine bishobora guhindura imikorere isanzwe y'umutwe hakaba rero n'ibi ngibi biri psychologic biriya byo gufatwa n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibi bikoreshwa nka za yutube za facebook na za ibyo ari ibya sekisoloji byo ujya kureba ari ibijyanye bituma ukenera gukora imibonano inshuro nyinshi icyo gihe mujya kureba umusekisologe cyangwa se medecin generaliste cyangwa medecin psychologue bakagerageza kukoriyanta aho wajya noneho ukagabanyirizwa ubukana bw'ubwo kuba imbata bw'ibyo ariko ibyerekeranye n'ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga byo byo aho bitandukanye na biriya biri shimike biriya biri shimike byo bakubuza kubinywa cyangwa se bakakubuza igihe iki n'iki kubikoresha ariko kubera ibi ngibi byo ni ukugabanya gahoro gahoro ukazagera ubwo ukoresha ibikenewe mu buzima bwawe biterwa n'iki kuki batabihagarika burundu
kubihagarika burundu ntabwo bishoboka kubera ko umuntu ikintu cyinjiye muri psychology cyabaye akamenyero cyabaye igipimo cyangombwa mu kugira ngo ubashe gutekereza neza cyangwa se wongere uzamure igipimo cyangombwa cy'uko waramutse ndavuga cya imeri cya imeri yawe ndavuga ngo cy'ibyishimo umuntu agira kugira ngo abashe kugira akore imirimo yindi isanzwe iyo cyatangiye guterwa n'uko wabonye cya kindi wabereye imbata biba byatangiye kukubana ikibazo akenshi biba bifite ikindi kintu birimo gusubiza cyane cyane nk'icyo bita febere sitime doswa icyo bita serife selfesitime iri ku gipimo gito cyane cyangwa se ukundi kuntu isi yagiye igufata ntinakumve abantu mubana bakagenda bagufata bagenda baguhunga rimwe na rimwe wenda nko gutakaza umubyeyi cyangwa se umubyeyi akaguhunga ukiri mutoya ibyo ngibyo hakabamo icyo bita amasantima de kiripabirite bya bindi byo kwishinja guhora wishinja ibi n'ibi iyo byamaze kukubana ingorane ugerageza gushaka indi si yawe wihungiramo uhungiramo abenshi niko bibagendekera noneho bakaba cyangwa se n'amafurisirasiyo n'amafurisirasiyo yo kubona abandi barazamutse barageze kuri iki noneho nawe ukadeveropa ikindi ku ruhande rimwe na rimwe ntikinagende neza bikazamura utwo tuntu ibyo ngibyo rero urumva ko nta handi bishobora gukorerwa gukosorerwa ni mu bantu babifitemo ubushobozi ndavuga abapsikiyatire psikologe kanserazi cyangwa se n'umuntu ufitiye icyubahiro akagufasha kugenda kuko iyo umuntu ubonye umuntu iteka ryose aje akavuga ikintu agatongana n'undi agahita aza agaturaho akaza akagera gute abandi ku ruhande barimo kubicururizaho uravuga uti si umuntu kubera iki ari inzira biganishamo hagira ikindi ashobora kugira kandi hari n'ibindi byinshi azi ugasanga araza kuvuga ibindi bintu cyangwa se akagera hari igihe uhita ubona ukora aka egizame karihative k'uwo muntu ibyo arimo gukora ukabona buri wese ndizera ko iyo ubonye ibyo yapositinze uhita umenya gahunda rimwe na rimwe witonze waba burya wabona gahunda nibwira rero ko cyane ko ikintu cya mbere gishobora gukorwa ni ukubanza ubona bitagukunda kubyihanganira ni icyo wakora cyane cyane ko guhora kuri telefone biriya by'amarimiyeri bure abuza ibitotsi byabuze ibitotsi bikazagutera wa munaniro uhoraho wa munaniro uhoraho ukazakuganisha mu kintu kimeze nk'icyo bita epizomatishike umunaniro wo mu mutwe wa munaniro wo mu mutwe ukaganisha mu kintu kimeze ufite akazi bikagutera ikintu gisa na burnout naho ari fatigue uturutsa kuri wa munaniro w'ibyo wirirwa usoma ni ukuvuga ngo rero ni ibintu tudakwiriye gusuzugura noneho tukongeraho ko biguca mu bantu iyo utari mu bantu nta gitekerezo cy'abandi ugira burya mayindi yacu ihora ikorerwa apudete apudete nk'uko za windows zikorerwa apudete nuko n'ibitekerezo by'abandi n'uburyo abandi babona uko basohoka mu ngorane iyo batakubeshye nkeka cyane rero ko iteka ryose ucitse mu bantu ukajya muri ibyo ngibyo iteka ryose urangira uri umuntu wabaye kwa kundi tutagira cyangwa se ukazahinduka umuntu harimo abantu bitwa ba narisisike bikunda birengeje ibihagije uzasanga umuntu yabaye we wenyine ni ku ruhande rwe nta wundi atekereza aba mu nzu ye n'ikirahuri cye ndetse na ya televiziyo ye cyangwa se na ya kompiyuta ye uvuga ngo ibyo bintu ntabwo iteka ryose nta kintu gishobora gusimbura umuntu umuntu ni umuntu ngarutse ku cyerekeranye n'amabanki ndetse n'ibindi byinshi bikoreshwa mu ikoranabuhanga nibwira ko ikoranabuhanga ahenshi hano mu Bubiligi mu butaliyane no mu bufaransa iyo bakohereje ikintu giturutse kuri kompiyuta nako kuri konti yawe cyangwa se n'amande bayakohereza ku rupapuro kugira ngo ubashe kubikontorora kuko kubirebera ku mbuga nanone nabyo biragorana kuri tekinoloji biragorana bakabikoherereza nkibwira ko no mu bihugu by'iwacu bibaye ngombwa kuko muri ya mafaranga umuntu aba yishyuye hazamo n'ay'urupapuro wa muntu buri wese agira aderese bikaba byamugeraho akabasha gutegura ejo hazaza bikagabanya na wa muhangayiko ndetse na bya bindi byinshi noneho bikagenda bigarura umuntu bikura umuntu mu buzima bwa virituweri bigarura abantu muri otantisiti mu buzima buhoraho bwa buri munsi ndumva aribyo nabasha kuvuga muri ano masaha sinzi na ntarengeje ntabwo ntabwo warengeje turacyafite iminota itanu hari ikibazo nari mfite kijyanye n'ingamba ariko kandi nakongeraho ngewe nkunda abana cyane cyangwa nkunda ikintu cyose kirinda abana ntagire ntabwo imbuga nkoranyambaga uzindutse ari wese yakubwira atarigeze yiga imitekerereze n'imikorere y'umuntu kuva avuka cyangwa abaho nk'uko buri muntu wese wize mekanike njye sinshobora kujya kumwigisha mekanike cyangwa se kumusobanurira ibya bya mekanike mbizi nka abc mbizi mu rwego ruciriritse biriya bintu byerekeranye n'abana umwana tumuha akanya k'igihe cyo kuba mu bantu hanze hasi noneho ibyerekeranye na virituweli nabyo tuzabitangire kubimushyiramo tumuha akanya gatoya kuko bishobora kubicira icyo mwari mwararemeye uriya mwana kuko umwana aremwa kugira ngo azafashe azororoke azifashe mu buzima n'utangira umwereka biriya bintu akabibona akazagenda bimacingisha ndashaka gutanga urugero umwana iyo yafashwe ku ngufu haba akana k'agahungu cyangwa akana k'agakobwa ubukana bw'icyo kintu cyamubayeho afite imyaka ibiri cyangwa itatu atangiye kugira wa murego nk'agahungu cyangwa agakobwa iyo babigakore gafite iyo myaka ntabwo ukamenya ibyo ari byo ariko iyo atangiye kwigisha ikintu yitwa morale cyangwa amategeko ngenderwaho mu buzima bwa buri muntu hakazamo n'ay'imana niho atangira kumva ari umuntu wanduye niho atangira kumva ari umuntu wakoze amahano niho atangira kumva ari umuntu utazabarirwa n'imana bivuga ngo na bya bindi yabonye bizagira ubukana mu gihe kizaza ntibigira ako kanya kuko iyo iyo atangiye kubibona niho atangira kuvuga ati mbega ibintu nabonye ugasanga ka kana urugero rwa twa tundi baba barafashe ugasanga rimwe na rimwe n'akana kikubaganira uvuga ngo ni agasambanyi kariya kana kubera ko shema psishike igishushanyo mbonera cy'imikorere ye cyahinduwe na wundi wakagiriye bya bindi noneho ubwo wowe numwereka bya bindi nucikwa akabona bya bindi kuri rwa rubuga nabyo bizaba muri kimwe muri za referanse azajya yifashisha mu gutekereza cyangwa se mu kugira icyo akora ni ukuvuga ngo ku mwana tugomba kumurinda nk'uko tumurinda inzoga dutwita cyangwa tugira umwana tukirinda ko umugore anywa inzoga kuko bwa bukana bw'inzoga bugenda bukajya diregitoma muri wa mwana tumurinde no kubona amakuru mabi kuko amakuru niyo ahinduka ikintu cyitwa inforomasiyo nicyo gihinduka kadere de referanse mu bintu byose aba azakora mu buzima
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda twisegure kuri oscar jean Pierre na jado bari ku murongo wa telefone tutashoboye guha ijambo ndabona dusigaranye iminota ine gusa ntabwo twashobora kubakira muratubabarira rero kubera umwanya muke dufite reka muri iyi minota ine mbaze umutumirwa wa dr gakwaya ni ryari umuntu ashobora kumenya yuko yabaye imbata iyi mbuga nkoranyambaga birashoboka ko umuntu yaba imbata yayo ntabimenye
abenshi ntibabimenya kereka iyo abantu babimubwiye kandi aba yaratangiye gucika mu bantu akenshi ntibakunda kubimenya biba byaratangiye guhinduka ubuzima bwa buri munsi ariko iyo witegereje ni nko kugana abafite akenshi baba bafite ibintu bimeze nka ka gahinda nyine abafite ikintu cyo gusohoka biba bisigaye bimuvuna cyangwa se kuko abandi bamubona biba bisigaye bimuvuna ashobora no kuza yiyambara uko ashatse ariko cyane cyane icyo yafatiweho nk'imbata niba ari watsapu niba ari fesibuke usanga akizindukiraho agikoraho ubuzima bwe bwose rimwe na rimwe akakifotorezaho akerekana uko abaye uko ariko kose atarenze iminota ibiri atarebye kuri ya telefone yayibura yashiramo umuriro cyangwa se ya kompiyuta yagira ikibazo akumva atangiye kugira icyo bita ansiyete guhangayika bidasanzwe guhura iteka ryose icyari icyo yakundaga icyo ari cyo cyose atangiye kugenda agicikaho asa nkaho ari ibyo ngibyo aganaho ibyo bintu agomba gutangira kureba gukonsirita abashobora kumufasha kubiha kubigabanyiriza ubukana noneho akabikoresha ku buryo bwa izaje normal butari izaje nosifu
ni ukuvuga yuko mu by'ukuri mu gihe umuntu yamaze kuba imbata yabyo bimera nk'ikindi kiyobyabwenge cyose ku buryo mu kukibura bishobora kumugiraho ingaruka zigaragarira amaso
zigaragarira amaso ndetse akaba yanatangira ku nk'utwo iparinya yari yaragiye akora ugasanga rimwe na rimwe aradukoresha muri ibyo ngibyo byo guhaha ibyapfuye muri ibyo muri icyo yakoreshaga ndavuga haba telefone cyangwa se afite nk'udufaranga wenda agomba nko kwishyura inzu ugasanga ahise ntibeshye bayimwibye nta byihangane yahise ajya kugira ahise ajya ku aho kugira ngo yishyure ya nzu akajya kugura telefone ubundi nyir'inzu akaririmba urwo abonye ni ukuvuga ngo wa wundi we ntaba yumva aba ari uko yumva ko bigomba kugenda ni ibintu iyo umuntu baye nk'umushegeza gakeya abona ko yatangiye vraiment kuba yambata nyine twavugaga ye noneho rero mu nteruro imwe dr gakwaya duhe umwanzuro muri iki kiganiro mu munota umwe gusa
nagira ngo tugerageze kuba abo turi bo bisanzwe tureke kwibeshya ko ibyo tuvuga cyangwa se twerekana se cyangwa ibyo dukura kuri izo mbuga nkoranyambaga hari icyo bishobora guhindura kuri twebwe ntacyo cyane kurusha uko twebwe twanyura mu nzira abandi bose banyuramo kugira ngo birememo umuntu uzabasha guhangana cyangwa se uzabasha kugira adaptation mu buzima kuko isi yo ntinyura muri virituwere isi yo irakwataka forontare imibereho birakwataka gutya gutya mbona nkubona tuve muri virituweri tugaruke mu buzima busanzwe virituweri zo kudufasha guhangana ariko ntitube imbata zayo tube abo twakagombye kuba bo mu buzima busanzwe bagaragara
dr albert gakwaya umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu urakoze cyane n'ubutaha ntitugutumira uzatwitabe
nzabita murakoze cyane rero
dushimire kandi ku buhanga bw'ibyuma shadarake na fatu arimasi karara wamfashije kwegeranya kino kiganiro kuri mikoro mwari kumwe na jeffre mutagoma mukomeze kumererwa neza